Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Oriane Itangishaka abaramutsa. Tudatinze amakuru yo kuri ino saha tuyahere hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
maramutse oriyana turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika igisata cyawo nicita ku mpunzi hasere kiriko kirasaba imfashanyo yihuta yo kugarukira ku bihumbi vy'abanyesomaliya bahunze imigwano mu gisagara co muri somaliland ku rubibe rwa somaliya HCR igereranya ko ikeneye imfashanyo ku banyesomaliya bashika ku bihumbi ijana bahungiye mu gihugu ca Ethiopia. Izo mpunzi zahunze imishamirano ibera mu gisagara ca Ras Anode ihuza intara ya Somaliland hamwe n'abanyagihugu bifuza kuba munsi y'ubutegetsi bwa Somalia. HCR ikisaba kandi inyishu ku kibazo co muri ico gisagara ca Ras Anode kugira bene gihugu basubire mu mihana yabo. umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa somaliland esa kayad avuga ko leta yiwe yiteguye kuganira ariko ko ivyo biganiro bitazoraba ku bwigenge bw'intara yiwe impunzi za mbere zahunze iyo migwano zashitse muri etiyopiya ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri abategetsi babakiriye muri etiyopiya bavuga ko bababa ibihumbi ijana kandi ko iki gitigiri gishobora kuziyongera abasirikare ba israeli barateye ikambi y'impunzi iri mu gisagara ca jenine ni mu ntara ya sijordaniya yarejo ku munsi wa kabiri bica abanyepalestina batandatu abishwe barimwo umugwanyi wo mu muhari hamasi yari yitwaje inkoho akekwa kuba ari we yishe abahungu babiri b'abayahudi bavukana hafi y'akarere ka huwara ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa kabiri bavuze ko gutana mu mitwe kwatanguye inyuma yaho ababa muri iyo kambi baboneye abasirikare ba israeli baciye batangura kubitanga bararasa bakeka ko nabo bagira baraswe ubushikiranganji bwa palestina bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko abanyepalestina batandatu bishwe abandi cumi na batandatu barakomereka umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu antony blinken yasabye izo mpande zibiri guhagarika gushamirana eka n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa amerika lloyd austin bwitezwe ko azotera akamo nk'ako mu rugendo rwiwe muri israeli muri iyi ndwi kuva mu ntango z'uyu mwaka abasirikare ba israeli bamaze kwica abanyepalestina barenga mirongo irindwi bagizwe n'abagwanyi b'umuhari hamas hamwe n'abasivile muri ico kiringo nyene abanyepalestina bamaze kwica abanyisirayeli cumi na batatu barimwo umukenyezi umwe yamuka mu gihugu ca ukraine mwebwe mu makungu kandi umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres e, ari muri ukraine kuva ejo ku munsi wa kabiri ategekanya kuganira kuri wa gatatu i kiev na perezida volodimir zelenski ni urugendo akoze ku nshuro ya gatatu muri ico gihugu kimaze umwaka urenga mu ntambara kuva uburusiya bugitera umunyamabanga mukuru wa onu yatanguriye urwo rugendo muri polonye mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri aca arubandaniriza mu gihugu ca Ukraine umuvugizi wiwe Stefan Dijarike yavuze ko Guterres aganira na perezida wa Ukraine ku kunagura amasezerano yo gusohora ingano za Ukraine zugarirwa ku bivuko ayo masezerano yabaye hagati ya ONU Ukraine Uburusiya na Turukiya atanga uburenganzira bwo gushora ingano zivuye ku bivuko vya Ukraine byugawe kubera intambara yatewe ku mukono ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kw'indwi k'umwaka uheze kandi anagurwa buri mezi ane guteresa amaze amezi cumi n'abiri asaba kugira uruhara mu guhuza uburusiya na ukraine mu gihe ibyo bihugu byokwerekana ugushaka kuganira mu ishyirahamwe rya buraya naho ba- ryarafatiye ibihano abantu icenda bagizwe n'abategetsi babiri ba leta y'abatalibani hamwe n'abo mu gisirikare n'igipolisi c'uburusiya ibihugu mirongo ibiri n'indwi vya buraya bibagiriza kugira uruhara mu guhungabanya agateka ka zina muntu no guhohotera abakenyezi gufatiye ku gitsina ivyo bihano vyeje ku munsi wa kabiri bifashwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, abakenyezi uhimbagwa kuri iyi tariki y'umunani y'uku kwezi kwa gatatu umukuru ajejwe ivy'imigenderanire mu ishyirahamwe rya buraya joseph borel avuga ko bariko barakomeza utwigoro two kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo abo vyagira babihanigwe akavuga kandi ko bariko baragwanya ingeso yo kudahana mu kurangiza hano muri amerika leta ya joe biden itegekanya gusubira gutangura gufunga imiryango y'abimukira binjira muri amerika mu buryo butubahirije amategeko ni mu gihe leta iri mu myiteguro yo guhagarika amategeko yashyizweho mu korohereza abajabukira ku rubibe amerika ihana na mexique mu gihe c'ikiza ca covid 19 aya makuru atangwa n'abategetsi bane ba amerika bazi ivy'iyo dosiye leta ya amerika yarakajije kandi umukwabu ku rubibe yo kubuza abimukira kwinjira kuko abarondera ubuhungiro baciye kuri urwo rubibe biyongereye cyane muri ibi bihe by'inyuma y'ikiza cya kovide cumi n'icyenda
urakoze aloyizi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika sentare ya ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu baserukira amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana hazoba ibya demokarasi uriko uraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agataya kazina muntu byo kwishura no kwizana byose atabiriho uyu ni ahmed niyongere umukuru w'ishyirahamwe akate burundi kuri uyu wa kabiri u rwanda rwashikirije repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiziga bibiri by'abasirikare bibicishije mu mugwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mupaka mu karere k'ibiyaga binini ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika guhera kuri uyu wa kabiri abakozi bo mu biro bya perezida w'uburundi abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota mirongo itatu ido n'ido kuri iyi nkuru mugenzi wacu diane nine nahazwe ikete ryatewe ku mukono na colonel aloyise sindayihebura umuyobozi mwishikira ajeje ibibazo vya gisivile mu biro vya president evariste ndayishimiye rivuga ko ico gisabisho kizora gitangura iminsi yose y'akazi kuva saa moya n'inusu kugera saa mbiri z'igitondo iryo kete risigura ko ino ngingo yafashwe ije ikurikira ico ibiro vya president w'uburundi vyise ubutumwa president evariste ndayishimiye yahaye indongozi z'ibisata bitandukanye vy'uburundi kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwezi turimwo azibwira ko ibisata vyose vy'igihugu bibwirizwa gushiraho umwanya wo gusengera igihugu ijwi rya amerika ryabajije amasoko yaryo mu biro vya perezida w'uburundi nimba isengesho ry'uno munsi ryabaye naryo rigira riti erega si bishasha dusenga kuva tucimukira kwa ntare gusa ubu bisa nk'itegeko rizohava rivyara ukudodoberezanya no kwikekana bitari ngombwa uzocegwa ko ari nk'itegeko bizogenda gute uwutikoza igisabisho nawe bite isoko ryacu mu biro kwa president evariste ndayishimiye ryabandanije ritubwira ko iyo minota mirongo itatu iharugwa mu masaha y'akazi atangura igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu z'agatondo mu burundi twagerageje kurondera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo twumve ko boduha insiguro zirenze iziri mu itangazo rimenyesha ino ngingo ariko turabakena madame rosine guilen gatoni avugira president evariste ndayishimiye aka akaba ari nawe ajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe ntitavye telefone yacu inshuro zine twamurondereye ko iyo tuza kumubona twamubaza nimba utazokwitabira ano masengesho y'iminsi yose hari itegeko ry'akazi azoba arenze n'ico presidence y'u Burundi ivuga ku myidogo y'abasanga ivy'amasengesho bitari bikwiye kuba nk'itegeko kuva mu bihumbi bibiri na gatanu umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi waratunganya amasengesho ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza amasengesho yategurwa yabatunganijwe cane cane n'abapasiteri bo mu madini y'abaprotestanti Pierre Nkurunziza yari umuprotestant umuhisi nkuru nziza amaze gushengera president evariste ndayishimiye w'umukatolika yamusubiriye yarabandanije nawe nyene uwo mugenzo wo gutegura amasengesho utigeze uranga izindi ntwaro zabanjirije cnddfdd ahatandukaniye amasengesho ategurwa ku butegetsi bushasha bwa president ndayishimiye ni uko atangurira mu maparuwase katolika kandi ayaba ku mwaka ku mwaka akaba azwi kuko yanditswe president ndayishimiye yashizeho ingingo itunganya amasengesho ahuza amadini yose kabiri mu mwaka ku wa kane wa nyuma w'ukwezi umugambwe akomokamo cndd fdd ukabwirizwa gutunganya amasengesho abera mu ngoro z'imigambwe zose ziri mu gihugu umwe mu bandi bayagiye ijwi rya amerika ntibashime ko amazina yiwe atangazwa yagize ati kuva na kera umwami yari afise inshingano ziwe umuherezi akagira iziwe umuvugishwa akagira iziwe abategetsi n'aho baba bakunda imana sibo bajeje gutunganya amasengesho y'igihugu kuri uyu wa kabiri u rwanda rwashikirije repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubicishije mu murwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga binini ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika gloria tuyishime uku guhererekanya imirambo kwabaye hagati y'igisirikare cy'u rwanda n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari ari naryo ryari rihagarariye igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo frdc ni igikorwa cyabereye ku bitaro bya gisenyi mu karere ka rubavu kuri uyu wa kabiri aba basirikare babiri baje gutwarwa n'igihugu cyabo bishwe barashwa n'abasirikare b'u rwanda babashinja kuvogera umutekano w'u rwanda nk'uko rwagiye rubitangaza imirambo y'aba basirikare yasubijwe mu gihugu cyayo ni iya samba nzenze didier na kasere Reka Manumalu uwa mbere yishwe arashwe tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize mu gihe cya saa sita z'ijoro u rwanda rwamushinje kurasa ku birindiro by'igisirikare cyarwo ku mupaka uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo itangazo ryasohowe n'ubuvugizi bw'ingabo z'u rwanda ryavuze ko uyu musirikare yasanganywe imbunda ya ak mirongo ine na karindwi iri mu bwoko bw'icyenda icyenda gatatu kabiri u rwanda ruvuga ko yarashwe mu rwego rwo kwitabara uyu murambo wari umaze amezi atanu mu bitaro bya gisenyi gusa igisirikare cy'u rwanda nticyashatse cyashatse gutangaza impamvu cyatinze kuwushyikiriza Kongo. Undi murambo w'umusirikare ni uwaguye ku butaka bw'u Rwanda kuwa gatanu ushize nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda nawe yaje arasa ku birindiro by'igisirikare biri ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo narwo niko kumurasa. Mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahumurije Abanyarwanda ko umutekano w'igihugu urinzwe. Gusa nanone umuvugizi wa guverinoma Ale Mukurarinda nawe mu minsi ishize aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko u Rwanda rwiteguye kandi rukurikiranira hafi ibibera muri Kongo bityo nta kizarutungura u Rwanda nk'uko twanabivuze guverinoma yarabivuze mu itangazo riherutse ubwo hakorwaga amatangazo hakurya guverinoma ikaza gusubiza yavuze ko u rwanda rwavuze yuko rukurikiye u rwanda rumenya ibibera haba mu rwanda rukagerageza no kumenya ibibera hakurya kuko ruzi neza ko hari ikibazo gishobora guturukayo u rwanda rero rukaba rwiteguye rukurikira nk'uko nari maze kuvuga nta cyaba ngo rube rutunguwe u rwanda ruriteguye uku guhererekanya imirambo y'abahoze ari abasirikare ba kongo bibaye mu gihe yakomeje kuvuga impungenge z'umutekano muke mu karere ka rubavu ibi bimaze no guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'uko ababukora babitangarije ijwi rya amerika mu bihe bitandukanye tuyishime gloria ijwi rya amerika i rubavu agashimwe k'amahoro na demokarasi kitiriwe umunyapolitike wo mu rwanda madame victoire ingabire umuhoza kahawe uyu mwaka abantu batatu abo ni john williams intwari umumenyeshamakuru w'umunyarwanda yitabye imana mu kwezi kwa kabiri abaharanira amahoro bose mu rwanda na kambale musavuri aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'agashimwe gatanzwe ku nshuro ya cumi na kabiri ibirori byabereye mu bubirigi mu mpera z'ukwezi guheze madame perpetu muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunani mpuzamakungu rw'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro yavuganye na mugenzi wacu venise nshimiyimana atangura amubwira icisunzwe mu guhitamwo abahawe ako gashimwe twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi atarobanuye icyo ni cyo cy'ingenzi kandi akaba aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange none se udondaguye wa mugani ari john williams ntwari n'abo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyu kambare musavuri buri wese ku ruhande rwe n'iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira muvuga buri wese ku giti cye hari icyamuranze duhere kuri john williams ntwari yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu rwanda no muri kariya karere atagira aho abogamiye ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura kandi ntabogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose we icyo aba ashyize imbere ni ugusobanura gusobanura amakuru kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro ku bo azayabwira ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera ku byo ku bimwamamaza ku giti cye yagenderaga ahubwo ku bifitiye akamaro abaturage bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze ntabwo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri undi rero wa gatatu ni uwitwa kambare musavuri w'umunyekongo akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za asosiyasiyo nyinshi none se ku runana rwanyu ari urw'abanyarwanda abanyekongo bajemo bate abanyekongo nabo bari tubashyira imbere cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bigeze kuri bimaze kugera kuri cumi na bibiri cyangwa cumi na bitatu ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara byabaye ngombwa ko duhitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere kuri uyu wa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori urunana rwanyu rumaze hafi imyaka cumi n'itatu rushinzwe mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari twageze kuri byinshi cyane cyane urabona buri mwaka twibutsa ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zibishinzwe zishinzwe kurenganura umutegarugori kandi nawe umutegarugori ubwe icyo kintu nicyo twagezeho gikomeye tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo icyo nicyo twagezeho madamu perpetu muramutse umuhuzabikorwa urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe venuste nshimiye imyaka mu burundi sentare ya ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu byo bakurikiranwa ko harimwo guterera ibikorwa by'iterabwoba kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza abacamanza ba sentare ya ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi bumvirije abo barangirira agateka kazina muntu mu burundi mu ndwi iheze iruhande y'icaha bikekwa ko co guterera ibikorwa vy'iterabwoba catangajwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereyeko ivyaha vy'ubugarizi inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabitubwiye n'ishirahamwe y'idhb rikora amatohoza ku burundi ryarumvise ayo makuru karina tersakian umushakashatsi mukuru muri iryo shirahamwe yabwiye ijwi rya amerika ko ihagarikwa ryabo ryahunyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa
mu mugambi uharanira agateka kazina muntu mu burundi turaraje inshinga n'ifatwa ry'izo mpirimbanyi zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetse ko dusaba ko borekugwa vuba bwango abategetsi b'u burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko boba baterera iterabwoba mbega isano hagati y'abo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza inzego rwego no guhungabanya ubutunzi bwacu ni ukuri ivyo vyagirije ntibigira ifatiro bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka imfashanyo mva makungu mugabo ivyo nta mategeko abibuza kandi si icaha gihanwa n'ubutungane kubwa tersaki anakorera ku bibazo vy'agateka kazina muntu mu burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu myaka mirongo ibiri n'itanu iheze ifungwa ry'aba bapfasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazina muntu ryerekana agashavu leta ifitiye umuntu wese ashikiriza iciyumviro gitanga bitandukanye n'ivyo yifuza
ivyabaye vyerekana inyishu leta y'uburundi ifitiye amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahonyanzwe amategeko ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanyi mu kiringo c'imyaka myinshi dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza hafatwa uguharanira agateka kazina muntu canke umumenyeshamakuru hakaba ugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa inyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu ahagaritswe ubutumwa buratomoye leta ntiyihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'abarundi
inyuma y'iminsi ibiri abahani hagati y'akazina muntu bafashwe kuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko ivyo bikekwa ko leta ibifitiye ivyemezo Martin Teretse bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'uburundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twari tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebu amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme ariko muri DHB basanga ingendo ari gihushane ry'ivyo president ndashimiye adasiba gusezerana ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président ayo mahagarikwa ateye kubiri n'ibintu byose perezida yasezeranye yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho co gucinyiza societe civile ibi biteza urubwo Burundi perezida Ndayishimiye na leta yiwe muri rusange abamwidogera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi iheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka tugeze kunegura hari n'abatatumviriza amadesikuru yanjye turavuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugari aragenda arabwira na yezu yaravuze gushika bamwica nasiga avuze ati ndabibabwiye ico mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe umunyamategeko wa Armel Niyongere asanzwe yari mu baharanira agateka kazina muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahonyanzwe amategeko uko niko yabisigurira ijwi rya Amerika kuri telefone ivyo rero bikaba biri mu rwa rukurikirane rw'uhohotera abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha makuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi petero nkurunziza umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana hazoba ibya demokarasi uriko uraraba uyu munsi urabona neza yuko vy'agataya kazina muntu vyo kwishura no kwizana vyose atabiriho icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa munyororo uri hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri nk'uko ingingo y'ama amajana atandatu na mirongo ine na rimwe y'itegeko mpanavyaha ry'uburundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje burika neza ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza umunsi mukuru muhire w'umwari n'umutegarugori uyu munsi ukomoka he nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana umunsi w'abari n'abategarugori burya ukomoka muri leta zunze ubumwe za amerika utigute se watangiye ari uwo guharanira uburenganzira bwabo mu kazi ku itariki ya munani y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana umunani na mirongo itanu na karindwi abagore bakoraga mu nganda z'indodo zivamo ibitambaro by'imyambaro mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika bagize imyigaragambyo y'akataraboneka yo kwamagana uburyo bubi bakoragamo n'ubusumbane mu burenganzira bwabo by'umwihariko basabaga kugabanyirizwa amasaha y'akazi n'umushahara ukwiye icyo gihe bakoraga iminsi itandatu mu cyumweru ku itariki ya munani y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda n'umunani abagore bo mu nganda z'imyambaro mu mujyi wa new york nanone nabo bakoze indi myigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bw'akazi kabo n'abakoreshaga abana mu nganda mu buhinzi n'ahandi basabaga kandi n'uburenganzira bwo gutora abagore n'abari ibihumbi cumi na bitanu bitabiriye iyo myigaragambyo icyo gihe ariko igitekerezo cy'umunsi waharirwa umutegarugori nticyarimo umunsi wa mbere na mbere wiswe gutyo woman's day mu cyongereza wabaye mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya gatatu y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda n'umunani n'ishyaka rya gisosiyalisite ryawise gutyo uwo munsi ryakoresheje ikoraniro ry'abagore igihumbi na magana atanu bagamije gusaba muri rusange uburenganzira bw'umukozi w'igitsina gore by'umwihariko uburinganire mu by'ubukungu na politiki mu mwaka wakurikiyeho ishyaka rya gisosiyalisite ryakoresheje umunsi wahariwe umugore wa kabiri mu mujyi wa new york ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda n'icyenda rero amashyirahamwe y'abakozi nayo yabyinjiyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi bayigiyemo umwanditsikazi witwa charlotte perkins gilman yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka ati inshingano z'umugore ngo ni urugo rwe n'urubyaro nyamara rero urugo ntirugomba kuba ibyumba bitatu cyangwa bine umujyi cyangwa leta ahubwo rukwiye kuba igihugu cyose abagore bo muri leta zunze ubumwe za amerika babereye urugero bagenzi babo bo mu bindi bihugu bityo abo mu burayi nabo barabiganye aho byabaye agahebuzo ni mu burusiya ku itariki ya munani y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi abagore ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyigaragambyo y'igitangaza yabaye nk'uko abahanga mu by'amateka na politiki babyemeza intandaro ya revolisiyo yahiritse umwami w'abami nikola wa kabiri nko kubashimira vladimir lenin watsinze iyo revolisiyo afata ubutegetsi yimitse itariki ya munani y'ukwa gatatu nk'umunsi w'abari n'abategarugori mu gihugu cyose uburusiya nibwo bwa mbere na mbere ku isi bwawugize umunsi w'igihugu ry'amerika mu myaka yakurikiyeho abagore bakomeje guharanira uburenganzira bwabo noneho umuryango w'abibumbye ugira umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu umwaka mpuzamahanga w'abagore hashize imyaka ibiri loni yagize itariki ya munani y'ukwa gatatu kwa buri mwaka umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori naho leta zunze ubumwe za amerika hejuru yo kuwuzirikana kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi yashyizeho icyumweru cyahariwe abari n'abategarugori guhera ku itariki ya munani y'ukwa gatatu naho kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yarabihinduye noneho igira ukwa gatatu kose ukwezi kw'abari n'abategarugori nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakaraba
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi naha amakuru y'aka kanya tuyagarukije mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe